iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti na mu bagenzi muri turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki zine z'ukwezi kwa cu- kwa- kwa rimwe si kwezi kwa rimwe k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na oriane itanga ishaka hano i washington dc ndabahaye ikaze mwese
nta kundi no kwihangana none kw'isukari ati- atayo isukari yabuze yaba twoyiroseho tukaronka n'umufuko n'umwe niho twamenye ingene tugurisha turavye ibe yuriko saba kugira iboneke uyu ni umunyagihugu avuga ku idurwa ry'ibiciro by'isukari ni inkuru tubashikiriza mu kanya mu kanya kandi turabashikiriza inkuru yerekeye itana mu mitwi mu mitwe yoba yarabaye hagati y'abasirikare b'igihugu cya kongo na- no- n'uburundi ni inkuru turiko turatohoza muri aka kanya mu buseruko bwa kongo niho byoba byarabereye iyo nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu duhere ku nkuru yo mu cibitoki aho igiciro c'isukari giherutse gushingwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro n- buri- ibiciro bitariko bira- birubahirizwa n'abadandazwa ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoki ikiro c'isukari aho ibonetse kigurishwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana abiri canke ibihumbi bitatu n'amajana atanu kandi igiciro leta yashinze ari ibihumbi bibiri n'amajana abiri ku kiro ni inkuru ya evariste nzikobanyanka
mu mazu y'idandarizo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke ukurondera isukari ni nko kurondera umuzi w'ibuye aho ibonetse igurishwa mu kinyegero kuko ari iy'amagendo nk'uko bamwe mu badandaza batashimye gutanga amajwi babibwiye ijwi rya amerika abo nyene bavuga ko isukari ihingurwa na sosumo ihinguriro rya leta atayo babona ibituma badandaza iy'amagendo bakura mu bihugu bibanyi vya kongo n'u rwanda iyo nayo igaca igurishwa umurengera uno mudandaza nta sukari irangwa mu kazu k'idandarizo kiwe avuga ko atarudandazwa ariko arakora atasukari afise ikibazo c'isukari isukari ntikiboneka urarondera nturonka twebwe rero twicaye ngaha ata sukari dufise nta kundi no kwihangana none kw'isukari ati- atayo isukari yabuze yaba twoyiroseho tukaronka n'umufuko n'umwe niho twamenye ingene tugurisha turavye ibe yuriko saba kugira iboneke uno wa kabiri nawe avuga ko asa n'uwahevye kudandaza isukari asigura ko atoronka abamugurira kubera ko iboneka ku giciro c'umurengera Eh, muri botike yanjye je biragoye cyane kuko iyo tugiye kurangura hajya ntibitworohera ikibazo cy'isukari nacyo urabona ko ubu twavuze ko ki- kigera ku ikiro kiri ku mahera ibihumbi bitatu n'amajana abiri nka twebwe turangura aca usanga tujyanye kudandariza muri ayo mabotike yacu ntizishobora gusohoka kuko zirazimbye cyane abaguzi bobo bavuga ko barengewe n'ibiciro vy'ivyankenerwa bibandanya kuba umurengera n'isukari rimwo uno mutama wo muri komine rugombo yabwiye ijwi rya amerika ko nakayi aza yarahevye by'ukuri jewe ikibazo cy'isukari ubu hari ahantu hamwe hamwe bagurisha bitatu n'abiri irobona amafaranga amajana umunani ubwo je naka na kane ni bitatu n'abiri rero ntituzi ko isukari ikorerwa mu burundi isigaye kugwa amafaranga nk'ayo by'ukuri ni ni uguheba nta kuntu two- isukari ikorerwa mu burundi twayigura bitatu n'abiri icyo kintu nticyumvikana by'ukuri ni leta igerageze igerageze irondera isukari ihereza aba- aba- abadandaza isukari ku ki- ku giciro ki- kibayebaye mu ntwaro ku rwego rw'intara c'ibitoke umuhanuzi wa buramatari w'iyo ntara ajejwe ivy'ubutunzi avuga ko ikibazo c'isukari cabaye akayobera abahinga ruben tubirabe avuga ko isukari iboneka ari nkeyi afatiye ku bayikeneye ari naco gituma abayidandaza bikikamukiza mu gushaka kunguka umurengera uwo mutegetsi avuga ko ingingo ruhasha zigiye gufatirwa abikikamukiza mu ntumbero yo kubahiriza igiciro kizwi n'amategeko uwo nawe arengeje igiciro cyashinzwe na leta urumva yuko aba ari umutovyi atako arondera ineza y'igihugu n'ineza y'abe- y'abenegihugu n'ineza y'intara E, icyo dukora ni ukubwiriza kubarondera kugira ngo tubahere fatire ibihano tunasabe bibaye ngombwa ko sosumo ibakura ku rutonde rw'abantu babwiza gutora isukari mu madepo ya sosumo kuko bayishikane baca bikoresha ibindi bishakiye baduza ibiciro uko bishakiye ivyo biruko mu gihe ku munsi wa mbere w'ino ndwi ihinguriro sosumo ariho ryasohora igiciro gishasha c'isukari ico giciro cavuye ku gihumbi n'amajana icenda ku kiro kija ku mafaranga y'amarundi ibihumbi bibiri n'amajana abiri igiciro kitariko kirubahirizwa muri kino gihe mu gisata c'ubudandaji c'ihinguriro sosumo bemeza ko igiciro kizwi arico cashinzwe bagasaba ko cokubahirizwa abikikamukiza bagafatirwa ingingo ruhasha mu cibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka mu ntara ya cibitoke kandi abantu bagera kuri mirongo ine na batatu nibo bakekwa kuba barwaye indwara ya korera ku bi- ku ivuriro ritoya ryo mu rugombo riba- ribarizwa ko abo bantu eh, iryo vuriro ribarizwa ko abo bantu bavuga ko hari ingingo zamaze gufatwa kugira bakinge iyo ndwara yamara amakenga ku banyagihugu ni menshi kuko amazi meza muri iyo ntara ari umuzi w'ibuye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika diane ndonsa akorera muri iyo ntara arabidushikiriza mu buryo burambuye
amakuru dukura mu begereye ubuvuzi mu ntara ya cibitoke avuga ko indwi iheze haguma haza abagwayi bakekwa kuba bagwaye korera ku ivuriro ritoya ryo mu rugombo ayo makuru avuga ko muri mirongo ine na batatu bamaze gukekwa mirongo ibiri n'umwe bamaze gukira kandi ko atanumwe arapfa abo bagwayi baza bava mu mitumba ya munyika ya mbere mparambo ya mbere n'iya kabiri no ku mitumba ya gabiro na ruvyagiro nk'uko abajejwe ubuvuzi babandanya babimenyesha aha bakavuga ko imitumba baza bavamwo kuruta iyindi ari munyika ya mbere na mparambo ya mbere ibintu biruko mu gihe abanyagihugu baha mu rugombo bavuga ko bafise ubukene bw'amazi cane bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga batarose amazi yo mu mabombo icyo bikoze abo banyagihugu bavuga ko baca bikora ku mazi yo mu mivo asanzwe akora akazi ko kuvomera imirima hamwe n'uruzi nyakagunda ruca muri iyo komine yabo mbonihankuye estera wo muri munyika ya kabiri avuga ko indwara zitobura muri bo kuko ayo mazi ariyo banywa by'ukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyarose tukaronka rimwe mwiyinga nawe kwicwa n'inyota ngo wanka gutinya kunywa umufurege twe turawunywa kenshi iyo amazi yakamye turabura iyo tuyavoma tukawunywa umva tworeka kugwara guteganya kubaho musitaneri wa komine rugombo kaderi beatrice avuga ko iyo ndwara ya korera ikunze kwibonekeza muri iyo komine itari iherutse kaderi beatrice abandanya avuga ko ikibazo c'amazi gishobora kuva mu nzira vuba twari tumaze igihe kitari gito atakorera iboneka hano muri iyi komine yacu kuko naho nyine byavuye ko twagiye turongereza amarobine ah, mu ku mitumba itandukanye ariko urumva ubukene bw'amazi bwo buragumaho usanga naho ayo marobine twagiye turayubaka amazi ataza ngo akwire ah, abayakeneye mugabo rero turafise ibyizigiro kuko mu migambi yose turiko turakorana twebwe turiko turaraba ingene twoyagwiza tuyakuye mu masoko atandukanye ubu twaragize icyo twita interikominarite na komine ya mugina ku buryo amafaranga za miliyoni majana atanu twahawe na leta igice kinini miliyoni majana ane twazishize mu mazi hariho umugambi rero w'uko dushobora kuyaronka vuba hagati aha abajejwe ubuvuzi mu ntara ya cibitoke bafadikanije n'abajejwe intwaro bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo gukingira abanyagihugu kugira ntibandukizanye indwara ya korera n'ubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butaremeza ko ari kiza cateye muri komine rugombo muri izo ngingo nuko abakekwa ko bagwaye korera ku ivuriro ritoya ryo mu rugombo bubakiwe amahema kuri iryo vuriro kugira ntibanduze abandi bagwayi ikindi abajejwe ubuvuzi bavuga bariko barakora ni ugushira amatangi y'amazi hamwe no gupompa imiti kuri iryo vuriro ryo mu rugombo hamwe no mu mitumba abagwayi baza bavamwo hambavu y'ivyo kandi musitanteri wa komine rugombo avuga ko bariko barahimiriza abanyagihugu kwisunga amabwirizwa y'isuku na rirya ingwara ya korera iri mu mugwi w'ingwara zituruka ku isuku rike muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse haraheze iminsi hari amakuru wacana cana ko ku rubuga rw'ingurukanabumenyi yerekeye imigwano yabaye hagati y'abasoda b'abarundi n'ab'igihugu ca kongo ku magenekerezo ya mirongo ibiri n'umwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze ijwi rya amerika ryashatse kumenya ukuri kuri iyo mirwano eh, yishikira aho vyabereye ikiriba onde muri kongo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedas ngabo akorerayo aradushikiriza iyo nkuru
kuri kiribondesi mu birometero cumi na bibiri n'umujyi wa uvira ubuzima burakomeje nyuma y'intambara yabaye tariki makumyabiri n'umwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hagati y'abasirikare b'abarundi n'abagwanyi ba fnr ndetse n'ingabo za kongo za fardc ukigera kuri kiriba wasangaga abaturage bari guhinga abandi bari gupakiza amadafari mu modoka ndetse abandi bari gucuruza mu mabotike yabo nubwo kuri izo tariki habaye intambara yamaze umunsi wose dore ko yatangiye saa moya za mu gitondo yageze saa kumi n'imwe z'umugoroba nk'uko bitangazwa n'abaturage batuye kuri kiriba zuwena mari ni umubyeyi ufite abana bane aratanga ubuhamya ku iraswa ry'umugabo we w'umusivili uzwi ku izina rya masumbuko warashwe ku ijosi n'ingabo ahamya ko ari iz'uburundi ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro by'i bukavu
wewe wewe yari yagiye mu ishyamba agiye kurondera ibyatsi baronderera ibyo abana biwe barya tari umuntu yari yamusabye guca ibyatsi ashitseyo ariko arugara ibyo byatsi muri iyo shamba amasasa aratangura ntiyari azi ko abasirikare bamaze kwinjira mu ishyamba amaze kubumva atangura gufunga ibyo byatsi yari afise yumva amasasa atangiye kuba menshi cyane arinyegeza amaze kwinyegeza yumva abasirikare bararenganye abasirikare barenganye umwe muri bo yari inyuma y'abandi aramubona ati genda umusivire genda umusivire abo basirikare bari ko bararengana bari abasirikare abahe abasirikare bo mu burundi baca baramufata aca arakomendera genda umusivire nda umusivire hariyo abandi bagenzi biwe babiri bari banze gufatwa bagenda babakwega muri iryo shamba bamusanze ahabandanya avuga ati genda umusivire genda umusivire ntimunyice nda umusivire ntimunyice uwo musirikare ntiyabyemera niho yaca amurasa urusasu amurasha urwo rusasu bagenzi biwe baca barakoma induru ati murishe mugenzi wacu murishe mugenzi wacu ati oya iyo si umugenzi wanyu uwo ni umwansi bati oya uyu ni mugenzi wacu ni mugenzi wacu dukorana akazi ati wowe ntiyaje kwicana yaje gukora yaje guca ibyatsi ngo aronderere ibyo abana biwe barya ariko uwo musirikare ntiyemeye amukubise urusasi yaciye ashaka ahubwo kumukubita umupanga abo bandi baca barakoma induru bagenzi be baca barakoma induru niho umukomanda w'abo basirikare yaca abyumva yumva aho bari bari abo bantu bakoma induru umukomanda ati ntiwumva ko bariko barakubwira ko uyu ari umusivili umukomerekeje gute yagerageza kwiruka yirutse niho urusasu yari yarashwe rumuvamwo igitugu cyose gisa n'icyuguruka urwo rusasi rwinjiriye mu izosi rusohokera mu gitugu amaja mu kwaha niho bamukura aho hantu bamwirukansa kwa muganga kwa muganga niho baca bamukora baramushona baramugarukana ku munsi wa kane niho baca babandanya bamutwara i bukavu we yavuga ko basirikare bari bangahe abo bari bamurashe uwamukubise urusasu yari umwe abandi basirikare byari kumwe n'uwo wamurashe bari bangahe bari benshi baje bava he baje bava mu burundi ni giki cyakweretse yuko ari abasirikare bavuye mu burundi kuko yarababonye bamurashe bahagararanye bari hafi na hafi uku turi ko turaganira je nawe niho bamurasa ntiyamurashe ariko ariruka yamurashe ari aho nyine arapfukamye hasi ntibashobora kuba bari abaroberi b'ahandi hantu oya arashobora no kukubwira uwo musirikare bamumweretse yomumenya yonamubwira ati ni wowe wandashe bari bambaye iki bari bambaye impuzu z'igisirikare cy'abarundi nyagasasa porepore ni umunyamakuru ukorera radiyo ondesi yo kuri kiriba yakurikiranye iby'intambara avuga yuko imigenderanire y'abaturage ku mipaka yombi imeze neza nubwo nyuma y'umunsi umwe iyi migwano ibaye abaturage b'abakongomani basabwaga gukatisha resepasi kandi bari basanzwe bakoresha amajeto kugira ngo bambuke umupaka bagane igihugu cy'u Burundi abandi nabo barahungutse aho bari bahunze ndio kwenye mpaka hali kwa sasa ime ego nivyo ku mupaka harasubiye kuvuka ikibazo kare abanyagihugu ku mpande zose bajabuka umupaka atangorane bakaja kurondera icyo umwana yorya ariko muri iyi minsi iheze twabonye ku mipaka hongerezwa inguvu zo kugenzura abanyagihugu basohoka canke binjira baciye ku mupaka byatewe n'ubwoba bwari bukihari kubera izo ntambara zabaye kare umunyagihugu avuye ngaha kiriba aja mu burundi yakoresha icyo twita jeton akariha amafaranga y'amarundi igihumbi kimwe gusa akinjira atangorane agacika ku mugwa mukuru wa komine mutimbuzi hajya mu bice by'agatumba hose ariko inyuma y'izo ntambara byarakomeye badusaba kuriha muri karengane ariyo rese pase nayo ikabigugwa amafaranga y'amakongomani ibihumbi bibiri n'amajana atatu ushize mu marundi angana n'ibihumbi bitanu ibyo byarateye ikibazo gikomeye cy'ubuzima ku banyagihugu bato bato muri iyo minsi ariko ubu ibintu byasubiye gutungana mbona byasubiye mu buryo uyu munsi turi ko turavugana akazi kari kugakorwa ukuri kwamye abanyagihugu barinjira bagasohoka ku mipaka yose atangorane nk'uko byamye kawaida wanaingia kirahisi.
bamwe mu baturage twaganiriye wasangaga benshi bafite mu matelefone yabo ngendanwa amafoto y'imirambo yambaye inifomu z'igisirikare cy'u Burundi abandi nabo mu matelefone yabo hari harimo amafoto y'amakarita y'abasirikare b'abarundi barajwe tubamenyeshe ko mu buruhukiro bw'ibitaro by'i Buvira ariho hajanywe imirambo itanu y'abasirikare barajwe mu gihe cumi na babiri bakomerekejwe bambukijwe i Burundi nk'uko bitangazwa n'aba baturage batuye kuri Kiriba Edese Ngabo radiyo ijwi ry'Amerika kuri Kiriba muri teritware ya Uvira arakoze vedasite ngabo ariko aya makuru y'uko abo basirikare bari muri ayo mashamba y'akarere ka kiriba onde muri congo mu kwezi guheze bari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ntiturashobora kuronka igisirikare cy'u Burundi ngo kiyemeze cyangwa kiyabeshuze turabandanya kugerageza kubaronka kugira tubahe umuco kuri iyi nkuru ubu nawe rero ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza niko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ikiyago cya politike cya studio ijambo gisamiranira ku ijwi ry'amerika jerome niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusozere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro ntore reka zoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye umunyagihugu kumusaka mubwira ni uko yoharanira amahoro yiwe bwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubakwa amashuri ariko nko kuri zone ya musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikorwa hagaragara umutekano muke nabasaba ko nyine buhagurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikorwa byose by'iterambere bitari ko birakorwa bishobore gukorwa twaragarutse ku byerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politike hano mu gihugu cy'u Burundi honorable marceline bararufise yahoze ari buramatari w'intara ya rutana aravuga icokorwa kugira ngo intabanyi zibuza abakenyezi kugira uruhara rwa politike ruboneka zihave uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana n'abo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje batashikiriwe agatangurana n'abo bifuje bakongera bagatorwa kuko nyine urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetkura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasa nuko hageze
ikindi twayaze ni akamaro ko kwibuka abayitanywe n'amagume uburundi buhitiyemwo aloyize batungwa nayo arongoye ishyirahamwe amepesi igira ubuntu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene koba kumeze ukwibuka kunywanisha ni ukuwe kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze si ukwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambi icyo gihe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe rimwe yari bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka abishwe icyo rero uku ni ukwibuka kubi kuko ubu uriko wibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora twebwe tuvuga tuti twibuka abo twabuze ntitwibuka ababishe hanyuma duhe agateka abo bantu ikindi twagarutse ko n'amatati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho y'abateshejwe ivyabo n'ibihe by'intambara uburundi bwagiye bucamwo atanazi masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufise icyicaro mu ntara ya rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane Eh, ivyo jewe ndabishima nk'uko twari dusanzwe tubivuga Eh, twa- ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka a- atahunze ku mvo zimuvuyeko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akaca abarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya icyo gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri erb ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyari twasimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu ni uko wohabwa agasumbusho muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshirwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri honorable tasiano sibomana avugira iprona ihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe ni uko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'arusha icyambere na mbere ni ubwicanyi buri mu gihugu nicyo dutegereza gushyira imbere kugira ngo n'ibyo biganiro bibandanye ata abantu bariko barapfa ata abantu bariko baranyuruzwa ngo dutore imibyimba cyangwa ntitunayitore ata abantu bariko barapfungirwa ubusa ata abantu bariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure cyangwa abakora mu iperereza icya kabiri rero ni uko tubanza tukavugana icyateye izi ngorane turimo icyo nacyo si ikindi niho nyangwa ry'amasezerano yarusha nibwo izo shingiro aribyo byavuye bibyara ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza aho rero tuca tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano yarusha nawe nyine ko imigambi yose itavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafashe uburundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawukorakora ku masezerano yarusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twokora iki kuko urumva ntituzosubira guharira ingene amasezerano yarusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tuzogenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyohogwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi wamaho wo kuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko woba urimo abanyamahanga aba bama bita mu ziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakunguni y'ubumwe bwa afurika yo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura bikunda gufasha uburundi abanyamerika ababirigi n'aho babanka tukaraba ibihugu mwene ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma yaho tugaheza rero tukaraba ko biba bikenewe ko hujamwo abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko uwo mugwi uvugwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe nta ngorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko eh, tukanaraba ibihano byotegekanywa kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubu canke azobuza kw'ejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano vyogenda gute yohanwa gute ikindi twagarutse ko mu kiyago cya ntorere kazoza n'ingene ingingo mirongo ibiri na gatatu busa gatatu y'igisata kijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakunguoni yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga ibanyabwoko honorable jean de dieu mutabazi arongoye umugambwe radebu kubwiwe ngo ihonyabwoko ryamye ari urwitwazo rudafashe bavuga yuko ngaha mu burundi hagira habe ihonyabwoko ihonyabwoko benshi baranasongora bakavuga ati ni ihonyabwoko bw'abatutsi Min- la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo haraba ihonyabwoko rya rya politike bijya n'ibintu bitaba bi- bitaba bifashe aro icyo ni ikinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga eh, icyo cya mbere sinaribuga giheze ba- no muri no muri Suisse muri amaheze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri f- phase pré génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza raba neza hagira habe ihonyabwoko n'igihe batanguye kubivuga muribuka yuko mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika ya afurikeni naho nyine bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza a- igisirikare ibi- kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobu mugabo twarabyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyiyumviro bagiheba muribuka yuko n'igihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabira ibi- ntuzeye i- uko i- uburundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa Honorable Fenias Nigaba nawe agira ati reka ndaguha uturorero tw'ibiteye ubwoba bishobora gushikana ku ihonyabwoko tuma ijambo ndavuga ko ari muri forodebu kirisa beninya ari hehe
subiramo utwumva umudamu yitwa irakoze kirisa beninya yatwara abakenyezi muri bujumbura rirare ari hehe oya je uwo mudamu ntawe nzi ah none se mvuga uwo mudamu ntuze ntawe nzi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuze ire- i- ntuze irengero ryabo ni ukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none i- i- abo- babuze irengero ryabo wo- wagiriza nde none twaragarutse ku biganiro bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku bwa honorable victor burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe kuvyitaba umuntu yitwa umurundi wese n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamwo yego kubera iki batobamwo gusa turatandukanya ibintu twebwe muri CNDD-FDD yego kuko ubu turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe im- agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'uwo muntu atobamwo kuko n'ahandi duhemaze iminsi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca baca banyura bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imico yose y'ubuzima bw'igihugu abari hanze n'abari ha- n'abari mu gihugu nibaza ko botumirwa muri ibyo bigo nk'abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegerana hari imeza nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane ndahindukiye muri sahanya frodebu honorable Phineas birahumuritse numva byohumuriza gute kutemera ikiringo ca gatatu si ukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko ico rivuga bwati itegeko ryanditse gutya je nshaka gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindarikurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari uravyemera ariko nucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo ariko nta mishamirano ihari imishamirano wowe muri frode bushamiranye nawe muri politiki irahari imishamirano ya politiki imishamirano ya politiki irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko ubona ko mu gihugu ubona ko n'amakungu ariko avuga ati igenda mu biganiro numva ko ari abantu Urabona ko turiko bashamiranye turaganira tudashamiranye kandi utemera ico kiringo sa ko turiko turaya wumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza Hari ivyo mudahuriza.
haribyo tudahuriza ko umugani ntidushamiranye politikema urumva ko hari ibyo tudahuriza ko uru nicyo gituma rero uvuga ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire ku ruhande rw'umuhinga mu mvugo iremesha professeur adolphe sururu agira ati icokogwa ni uko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano icya mbere noshyira imbere ni uko hobanza hakagarukana umutekano kuri bose icya kabiri icya kabiri umutekano ubonetse hakaza abantu koko ba- ba- bafise ivyo bavuga mu bintu vya politiki abo vyiga abo vyiga hariho abanyapolitike bariho benshi kandi cyane cyane tukaraba icotuma uburundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cya politike ni byinshi twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mfata akanya nkengurukire abamenyeshamakuru bagize uruhara mu itunganywa ry'ikiganiro ntorere kazoza muri uyu mwaka urangiye nshimire nunu gereriane nshimire kirisi munezero nshimire terence manirakiza nshimire kandi jean paul nico ndindiriye babipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi ry'amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi ry'amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nari ndakiremesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika aho ni naho duherarije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye fatuma kararari masi yamfashije mu buhinga bw'ibyuma no kwegeranya ibi biganiro tubashikirije murakoze